Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ibiganiro vya Radio Ijwi ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC birabandanya. Twamiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikro, muri kumwe na Fide Niyo Ngabo nanjye Edi Rwema ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Mu mujyi wa Bujumbura abanyabuterere babwiwe kuva hafi y'ikibanza cya Setemu.
ibintu byose biri ngaha ni ibya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na ka leta icyo nsaba nyabuna nsaba ko leta cojaniranya umunyagihugu k'umunyagihugu uruvyaro rwa leta nyene uyu ni umwe mu banyagihugu baba muri zone buterere hafi y'ikibanza ca setemu bariko basabwa kwimuka bakava muri ico kibanza avuga ko leta yari ikwiye gutegera abanyagihugu ikintu gihambaye ni uko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sa semporta uyo nawe ni pascal barandage umushikiranganji w'uburundi ajejwe intwara yo hagati uh, avuga ko abo banyagihugu bategerezwa kuva muri ico kibanza tubafitiye n'amakuru kwisibishwa ry'iburanishwa mu rwanda ry'urubanza ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera sinapol rwigara riregwamwo ikigo c'amatagisi n'amakori kugurisha icamunara matungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko turavuga no ku barundi barenga ijana bava muri komine busoni bamaze guhungira mu rwanda kubera inzara hamwe no kwibura ry'ibifungurwa no kurwaragurika biturutse ku bukene buri mu miryango y'abatwa biri mu bintu nyamukuru bibuza abana b'abatwa guhurumbira amashure mu burundi yamara duhere ku ncamake y'amakuru hirya no hino tugira tubashize mu kanya gato perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yasubiye gushigikira yivuye inyuma utwigoro two kugarukana demokarasi muri venezuela mu kiganiro yagiranye uno munsi wa gatatu na juan guado yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfatakibanza
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryatangaje ko umubare w'abimukira bapfa bagerageza kugana ku mugabane w'uburayi banyuze mu nyanja ya mediterane wiyongereye bikabije umwaka ushize
ibiziga by'abantu mirongo itatu byatowe inyuma y'uko abimukira ijana na mirongo itatu bazimanganye mu mazi yo mu kigabo cya aden hafi y'igihugu cya jibuti
ikibazo cy'imbabazi ku barwanyi b'imitwe itandukanye muri repubulika ya centrafrique gikomeje kuba imbogamizi ku biganiro by'amahoro hagati ya guverinoma n'imitwe iyirwanya aya makuru n'ayandi tubafitiye turayagarukaho mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu
duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yasubiye gushigikira yivuye inyuma utwigoro two gusubira kugarukana demokarasi muri venezuela hari mu kiganiro yagiranye n'umunsi wa gatatu na juan guado yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu mfatakibanza muri venezuela umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru mu biro kwa perezida wa amerika sarah sanders yatangaje ko trump na guado biyemeje ku vyerekeye kuguma bavugana ku vyerekeye gushigikira inzira ya venezuela yo kugaruka mu mahoro n'umutekano no gusubira gusanura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyabo imbere yaho perezida trump yavuze ko perezida wa venezuela amerika itemera nicolas maduro yifuza kuganira n'abatavuga rumwe nawe kugira batorere inyinshi ibibazo vya politike biri muri venezuela yamara perezida trump yagabishije abanyamerika kutagendera igihugu ca venezuela gushika basubiye kubimenyeshwa perezida trump yongeye avuga ko kugabisha gufatira ibihano venezuela harimwo kuzibira amafaranga avuye mu bitoro bisa n'ibiri mu vyatumye maduro ahindura imvugo maduro yatangaje ku munsi uno munsi wa gatatu mu gitondo ko ashaka kuganira n'abatavuga nawe rumwe nawe mu kiganiro yahaye itororokanizo ry'amakuru y'abarusiya yamenyesheje ko ashaka kuganira n'abatavuga rumwe nawe ku neza y'abanyavenezuela yamara yatangaje ko atamatora amashasha y'umukuru w'igihugu azoba imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu yari yamirije ivyasabwe n'umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta juan guado ko hoba amatora amashasha
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryatangaje ko umubare w'abimukira bapfa bagerageza kugana ku mugabane w'uburayi banyuze mu nyanja ya mediterani wiyongereye bikabije umwaka ushize hcr ivuga ko nibura abantu batandatu bagiye bapfa buri munsi bagerageza kwambuka mediterani bavuye ku mugabane wa afurika imibare y'iryo shami igaragaza ko abantu ibihumbi bibiri magana abiri na mirongo irindwi na batanu bapfuye cyangwa baburirwa irengero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibyo byabaye nibwo umubare w'abakora ibyo byabaye n'ubwo umubare w'abakora urwo rugendo berekeza ku mugabane w'uburayi wagabanutse cyane ugeranije n'indi myaka umwaka ushize abimukira hafi ibihumbi ijana na mirongo ine nibo bashoboye kugera mu bihugu by'i burayi uwo mubare ni wo muto cyane mu myaka itanu ishize umuvugizi wa hsr liz trossel yabwiye ijwi rya amerika ko ubwiyongere bw'abimukira bapfa bwatewe ahanini n'igabanuka ry'ibikorwa by'ubutabazi no kurengera abimukira baba bakeneye ubufasha mu nyanja ya mediterane uwo muvugizi avuga ko inkunga yagenerwaga imiryango itegamiye kuri leta yakoraga ubwo butabazi yagabanutse cyane hsr isaba ko habaho kongera ubufatanye mu kurengera impunzi zigerageza kwambuka mediterane aho kubiharira ibihugu biri ku nkengero z'iyo nyanja birimo ubutaliyane esipanye n'ubugereki
tukivuga ku bimukira ibiziga by'abantu mirongo itatu byatowe inyuma y'uko abimukira ijana na mirongo itatu bazimanganye mu mazi yo mu ibahari endi hafi y'igihugu cya jibuti abo bantu bazimanganyije ubwato bubiri bw'ibira kubera imikuba myinshi mu mazi yo mu kigobe cya aden ayo makuru yashikirijwe no munsi wa gatatu n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira international organization for migration abantu cumi na batandatu barokotse iyo mpanuka baramaze gutabagwa igikorwa cyo kurondera no gutabara abo baba barokotse abandi baba barokotse iyo mpanuka yabaye ku munsi wa kabiri kaba kibandanya ababonye ibyabo ibyabaye bavuga ko imikuba ikomeye mu kigobe cya aden yatumye ubwato bubiri barimwo bwarimo abantu umurengera bwibira hafi y'iminota mirongo itatu inyuma y'uko buvuye ku kivuko bwariko abimukira ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu karere ko mu ihembe rya afurika uko umwaka utashe barava muri jibuti bakaja ku kigobe cya aden bagana ibihugu bitunze byo mu kigobe cy'abarabu baba bafise umwizero wo kuronka akazi muri ivyo bihugu benshi muri bo muri abo bimukira baba bavuye mu gihugu ca etiyopiya abantu ijana na mirongo icenda n'icenda bavuga ko bamaze gusoma nturi mu mazi yegereye igihugu ca jibuti kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ikibazo cy'imbabazi ku barwanyi b'imitwe itandukanye muri repubulika ya centrafrique gikomeje kuba imbogamizi ku biganiro by'amahoro hagati ya guverinoma n'imitwe iyirwanya ibyo biganiro bibera i Khartoum muri Sudan bigamije kugarura amahoro n'ituze mu gihugu kimaze hafi imyaka irenga irindwi mu ntambara z'urudaca zishingiye ahanini ku madini amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp avuga ko abayobozi b'imitwe cumi n'ine irwanya leta bakomeje gusaba ko babanza bagahabwa imbabazi mbere yo gushinga guverinoma y'ubumwe ku ruhande rwa leta bo ntibashyigikiye izo mbabazi uhagarariye umutwe wa fprc umwe mu mitwe ikomeye irwanya ubutegetsi yavuze ko batazashyigikira amasezerano atarimo imbabazi igice kinini cya repubulika ya centrafrique kigenzurwa n'imitwe irwanya leta leta ya sudani yakira ibyo biganiro ivuga ko bishobora kumara ibindi byumweru bitatu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc abajejwe ibiganiro baserukira ibihugu by'ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika bariko babonanira i washington no munsi wa gatatu mu nshuro ya kabiri y'ibiganiro bigenewe gutorera inyishu y'intambara y'ubudandaji ibandanya hagati y'ivyo bihugu bibiri vy'ibihangange mu vyerekeye ubutunzi kw'isi cegera c'umushikiranganje wa mbere w'ubushinwa n'umutegetsi mukuru aserukira amerika mu vyerekeye ubudandaji bayoboye abaserukira ivyo bihugu bibiri mu biganiro vy'imisi ibiri ku bibazo vyerekeye ubudandaji hagati y'izo mpande zombi ivyo biganiro vyavuye mu masezerano yabaye mu kwezi guheze hagati ya perezida wa amerika donald trump na perezida w'ubushinwa xi jinping ayo masezerano agenewe guhagarika intambara y'ubudandaji hagati ya amerika n'ubushinwa mu kiringo c'imisi mirongo icenda leta ya perezida trump yongereje amatagisi ku bidandazwa bivuye mu bushinwa vy'agaciro k'imiliyaridi amajana abiri na mirongo itanu y'amadolari ivyo mu ntumbero yo gutuma ubushinwa buhindura ingendo yabwo ku bijanye n'ubudandaji ubushinwa bwishuye mu kongereza amatagisi ku bidandazwa bivuye muri amerika by'agaciro k'imiliyaridi ijana na cumi y'amadolari amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyasoreze ku gitero ku musigiti muri philippine cyahitanye abantu babiri kibaye igitero cya kabiri muri ako gace kari mu majyepfo y'igihugu gaherutse kwemeza muri kamaramaka ko kabaye akarere kigenga kagendera ku matwara ya kiyisilamu polisi ivuga ko igitero cyabanjirije cya none cyahitanye abantu bane mu mujyi wa zamboga mu cyumweru gishize nanone hari habaye igitero cyagabwe kuri kiliziya y'abagatulika kigahitana abantu makumyabiri n'umwe ku kirwa cya jolo umutwe w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wahise wiyitirira icyo gitero
mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali yasubitse iburanisha ry'urubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapol rwigara ruregamo ikigo cy'imisoro n'amahoro guteza mu cyamunara imitungo y'uruganda mu buryo bavuga ko bunyuranije n'amategeko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ku isaha ya saa mbiri za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali byari byitezwe ko yagombaga gutangira kumva impande zombi ziburana urubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapol rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rwanda revenue authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana ko bateje mu cyamunara imitungo y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko icyakora byabaye ikinyuranyo kuko hahise hiyongeraho urundi ruhande rutari rwitezwe muri uru rubanza urwo ruhande rwa gatatu byamenyekanye ko ari urwaguze iyo mitungo y'uruganda muri cyamunara ya fonde commerce yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira kampani MMRGD yegukanye icyamunara ya Fonde Commerce y'uruganda rw'itabi rwa Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ko abo bunganira bifuje ko urubanza rwaba bahari bakagoboka ku bushake kuko bafite inyungu muri uru rubanza yasobanuye ko bamuhaye dosiye bakererewe bityo ko atabashije gutegura urubanza neza asaba igihe gihagije cyo kujya kwitegura ba nyiri imitungo y'uruganda rw'itabi rwa rwigara bareze muri uru rubanza baravuga ko hari ku nshuro ya mbere bamenye iyi kampani yatsindiye kugura imitungo yabo kampani mmrgd bivuga ko ifitwe n'uwitwa egide gatera ariko ayihuriyeho n'abandi bantu urubanza rugiye gutangira kuburanishwa nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru gitera utwatsi inzitizi zari zazamuwe n'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko mwuga metre vedaste habimana basabaga ko ikirego kitakwakirwa kuko ngo uruganda rwaregeye urukiko rutari rwo bavuga ko rwagombaga kuregera urukiko rw'ubucuruzi kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo umucamanza yanzuye ko ikirego cy'uruganda gifite ishingiro kuko ikirego kiregera gusaba gutesha agaciro cyamunara kigomba kuregerwa urukiko ruri hafi y'aho iyo cyamunara yabereye cyamunara ya fonde komerse y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapol rwigara yabereye imasoro mu cyanya cy'inganda ku ishami ry'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro abahagarariye uruganda premier tobacco company limited barega bavuga ko iyi cyamunara yatwaye imitungo yose y'uruganda yabereye ahantu batamenyeshejwe ntibamenyeshwa igenagaciro ryayo ndetse n'amafaranga yayivuyemo urubanza ruriho mu gihe hari urundi rubangikanye narwo rurega bari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda kugira imicungire mibi yatumye uruganda rutishyura umusoro muri urwo rubanza mu iburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse ko umwari w'amahoro anne rwigara mukobwa wa nyakwigendera sinapol rwigara umuyobozi w'uruganda PTC icyarimwe n'umunyamigabane na neza Yvonne wari umucungamutungo icyarimwe n'umunyamigabane mu ruganda baryozwa iyo misoro umucamanza yabahamije uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutabasha kwishyura imisoro ruregwa kugeza ubu urubanza Rwanda Revenue Authority isaba ko abari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda PTC baryozwa umusoro ruri mu rwego rw'ubujurire ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara akayabo ka miliyari zikaba kaba muri esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda kikavuga ko rutayishyuye mu bihe bitandukanye uretse iyi cyamunara ya fonde commerce y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapol rwigara itavugwaho rumwe hari sitoke y'uruganda n'amamashini yakoraga itabi ku ikubitiro byatejwe mu cyamunara bivamo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga ikigo rwanda revenue authority gishimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye hatitawe ku zindi manza ziri mu nkiko ni umusoro umuryango wo kwa rwigara uvuga ko ari umurengera kandi ko bawugeretsweho ku mpamvu biti za politiki uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango bivuga ko rwishyuraga miliyoni zikabakaba muri magana atatu nk'umusoro wa buri kwezi ibyo kuba ari umunyemari ukomeye sinapol rwigara na leta y'u rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi na gatanu akimara gupfa ku bivugwa n'ubutegetsi yazize impanuka ariko ku ruhande rw'umuryango we ubutegetsi nibwo bwamuhitanye niba nta gihindutse iburanisha rizatangira ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric kuri iyo nkuru mu burundi leta yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abanyagihugu baba muri zone buterere hafi y'ikibanza cya sitemu gihingurirwamo amazi mabi y'imyanda ava mu makarati amwe amwe mu gisagara cya bujumbura abo banyagihugu basaba ko ikiringo cyo kongerezwa ikigwa cyakozwe kigasubirwamwo kuko bavuga ko hari imihana babona ko yarenganijwe itofatwa n'ingingo y'ukubomoregwa ibindi kuri inkuru tubishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana hari abubatse badafise impapuro za leta abo barinyagiye leta abaronse impapuro za leta jean bosco ntunzwe n'imana umushikiranganji w'ibikorwa bya leta umwe mu bashikiranganji batatu bari bishikiye mu kibanza cagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi y'umucafu yo mu gisagara ca bujumbura mu ntumbero y'ugukingira abanyagihugu n'ibidukikije ikibanza kiri muri zone ya buterere komine ntahangwa mu gisagara ca bujumbura aho bashikiranganje bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava nunzwe n'imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko amategeko yakurikijwe kuko uba ufise ngaha bose nta mwegeza aronka autorisation de voiture kiretse ivy'amategeko abo bashikiranganji bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo abangamiwe pascal barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naho amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu vyitwa ibibazo bitoyi biteza kuronka inyishu ariko bitazi ivuga ngo abantu tubareke bapfire ngaha niyo hoba yarahanye niyo hoba yarahanye ampropriete mu gihe bibaye ngombwa yuko leta ikingira abenegihugu nta kibuza n'uwufise ayiwe baramuvana umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze ikiringo c'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari ca leta bazobe bakinjuye mu kiringo c'ukwezi kumwe bazoba bavuyemo kugira ngo dukingire ubuzima n'amagara y'abenegihugu bari ngaha kuko murumva turiko turakoresha ibishobisho turiko turaraba ubuzima bwa mwebwe muri ngaha byiza n'ugukinga abanyagihugu baba muri ico kibanza bo bemeza ko ico kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bariko bagwa mu mporero none nko mu kwezi kumwe ubu wamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nk'uko tukuye mu gahunda n'umushikiranganje w'intore hagati yabivuze ati leta imeze nka monsere urusigo rujya ubundi buntuzenya ndibaza yuko ko leta ari umubyeyi zo- yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugare hariho ibintu byinshi mwatubwiye tukabitegereye mugabo hanini wari kudutera ubwoba wabuze amazi bahingura hajya hakurya muri buterere mbega none umuntu aba nk'ahaye n'uba muri miriware ninde abimenase gusumba uwundi mu bisanzwe bakigira iyi sitasiyo depurasiyo abantu bari bategekanije imetero amajana ane ibintu byose biri ngaha n'ivya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na ka leta ico nsaba nyabuna nsaba ko leta itojaniranya umunyagihugu ku munyagihugu mu ruvyaro rwa leta nyene abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bishobose ko kwimugwa setemu ico kibanza kikagumamwo imiryango nayo bidakunze icigwa cakozwe kigasubirwamwo ku neza yabo hamwe mwoshikira leta mugasanga ntibikunda ko bokwimura eh, setemu kugira ngo ive mu banyagihugu muraraba ntituzogende twikoreye ubusambi na cane cane gende abantu baba barahaguze kera cane ndanahashyira uburyo bwinshi ubunye ndi mw'ideni sinzi rero iyo umuntu azocajira n'ingene bizogenda niyo egisperitize uyisubiramo kabisa harabaye ukwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetere muriko murarenza urugezo rero turasabye bashinga amateka twitoreye abakinguza amateka na cyane cyane na nyakubahwa umubyeyi wa twese umukuru w'igihugu yuko iyi egisperitize buyisubiramo abo bashikiranganji bo bemeza ko hapimwe ko ari aha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshirwaho uruzitiro nayo ku babona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe pascal barandagiye umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yiyamiriza abavuga ko setemu ariyo yokwimuka ikintu gihambaye ni uko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sa semporta kwiyumvira ati setemo niyimuke abenegihugu baguma aha ivyo vyo ari nk'indoto iki kibanza ni ca leta leta rero ntiyoheza ngo yomogwe kandi rikivugira ivyayo ikibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja ahabona mu mwaka wa bibiri na cumi na kane mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani inama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze ikiringo ntarengwa c'uko abo banyagihugu bazoba bavuye muri ico kibanza naho haciye hashingwa umugwi wirukiyemwo bose wiga ivy'ico kibazo uyo ukaba waciye usubirizwa n'abashikiranganji bane ari bo uw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu uw'ibikorwa vya leta hamwe n'uwujejwe umutekano no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe i bujumbura remunzi imana ijwi rya amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc abarundi barenga ijana bava mu miryango mirongo itatu n'umwe yo muri komine busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mu mitumba irenga icumi yo muri iyo komine bamwe muri abo barundi bakomeje guhungira mu gihugu cy'u rwanda buramatari w'intara ya kirundo we avuga ko guhungira muri icyo gihugu bishobora kuba bifitanye isano n'ibibazo bya politiki ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze imitumba cumi n'ine yo mu mazone atanu agize komine ya busoni niyo ibangamiwe n'inzara muri ayo mazone izone ya gisenyi n'izone ya gatare ziherereye ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda zirasinzikaye gusumba izindi muri zone ya gatare umutumba wa gatete niwo ugeramiwe abamaze guta izabo bagahunga benshi babarizwa ku mutumba wa rwibikara muri zone ya gisenyi aho twashoboye guca nko ku musozi wa rwibikara na nyabisindu haboneka imirima y'ababutse kubera izuba ahandi naho hakaboneka amasize yaraye abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze iboneka kuva mu irima ry'urutasi oya ni ukuri kwa mungu nta kintu na gike twashyize mu nzu n'ukuntu ubu twararimye twarateye byarase byaragize gute ndaba turabibye n'amasaka amasaka arapfuye aheze ayandi yarumye anye twibereye uko nyine nta bindi nta emwe nta kintu ikintu twiziranye nuko nuko n'ubu kuva mu kw'icumi nta n'igitabo nga kirahatanya nta n'umurana ateragira nta n'ibiki n'ubu dutunzwe no mu misozi iyo zanyagisozi niho tugenda guhahira n'iyo hiyo ku mukende ho haguye akavu nta kintu na kimwe kigeze kibaho rwaha kabisa bamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi baragiye mu rwanda n'abari bavuye tanzania bose baragiye mu rwanda kweri nta em, nta nubaguma bagenda n'ubu baranabimirije kugenda nk'ejo baranditse baranamaze kwandika ari abo banditse nyumva kuma abantu batandatu batanu indwi bane baheruka guhunguka bava tanzania nabo baciye basubira mu rwanda kubera urwo ruzuba kubera ngo uvuye muri tanzania adasubirayo kuko baba bazi yuko atashye mu gihugu cyamwi- cyamwibarutse none benshi bagiye guherera mu rwanda aho uherereye hamaze kugenda nk'abangahe ahangaha iyo hari ijoro rigenda rita- hatagiye nka cumi na batanu hashatse nka mariya claudine arongoye komine ya busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo mirongo itatu na rumwe bamaze guhunga rero kuri iyo mitumba turaja hamwe tugafashanya abo two twarose tukabaha umwe umwe ariko ntibashobora gukwigwa bose icyo nicyo novuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu ba- abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira ijana na cumi murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu tuba tukuru turatakaza cyane muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu cy'u rwanda yari yagendeye abo banyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa rwibikara ku baja mu gihugu cy'u rwanda avuga ko iryo hunga rifitaniye isano n'imvo za politike n'ubwo boba bashonje Eh, hariho n'abavuze ko hariho n'abagiye mu rwanda ariko mu rwanda umengo biragoye gutahura yuko baba bariko barihukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abariko barahungirayo zumvikana yuko ahubwo yoba ari indi politike y'abantu bamwe bamwe baba babwira abantu uti nimuze tubatwaye muje guhungira hariya mu rwanda baca batwara mu ikambi hariya i mahama baca bavuga ati mu burundi ngo mu kirundo ngo nta mahoro ahari ngo abantu bariko barahunga kuko yaba ari ivyo vyovyo nabajya abana bariko barirukana ntibobirukanye uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu rero abasigaye ngaha mureme turabaremesheje nibaza ko na komine busoni n'ejo bundi barakoranye mu nama y'iterambere rya komine namwe nyene baravuga ati "Reka turebe ko twokwegeranya kugira ngo tube turafashanya tube tura turegera imbere buke buke tukaba twanadodoye na leta nawe ngenda ejo canke hirya y'ejo bazoza badufashe n'amashirahamwe atandukanye na pamu twadodoye mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka ahamagarira abanyagihugu bo mu kirundo gukomeza umuco wo gushyigikirana mu kibano yasabye abafise ico birengeje abagize ico bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa vyo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru mu burundi kandi kubura ibifungurwa no kugwaragurika biturutse ku bukene buri mu miryango y'abatwa biri mu bintu nyamukuru bibuza abana b'abatwa guhurumbira amashure eh, muri komine mutaho intara ya gitega ahari ishure rifasha abatwa mu kubafungurira no kubavurira ku ishure abana b'abatwa barahurumbira ishure ku rugero rw'abandi barundi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu fidel antoine sabimana ishuri ryatanziriwe ivyizigiro ryubatse ku mutumba wa nyangungu komine mutaho intara ya gitega hagati mu burundi ahari ikigwati cy'imiryango y'abatwa rifise amashuri shingiro n'ayandi y'igisata c'inyuma y'ishuri shingiro kuva ryubatswe haraca imyaka cumi n'itanu nta mwana w'umutwa wo muri ico kigwati atakija ku ishuri kiretse biturutse ku bwaba bwiwe nk'uko vyemezwa n'abatwa b'inyangungu ku mfashanyo y'amashirahamwe atandukanye iryo shuri rirafise uko ryitunganije bitandukanye n'ayandi mashuri munezero beatrice ajeje gutunganya gukurikiranya ivyigwa kuri iryo shuri aratubwira abarifashe mu mugongo n'ivyo bafasha abana biga kuri iryo shuri turafise ishirahamwe rya mcc komite centrale de menonite nibo twatanguranye nabo iri shuri na christian aid n'abandi foundation for hope in africa barigeze kuza ngaha bonyene barirabira n'amaso basanga abana ukuntu bagwaye barungika mu doktore wabo araza arabapima n'ibiki baca babona si ingwara gusa hari ingwara zitegwa no gufungura nabi baca biyumvira ico kibazo cyo kugira ngo babarungikire ibi bintu mwabonye ngaha aha hari inyama z'inkoko hari inyama za dendo hari imikate bagabafungurira n'ubuyi ivyo vyose bizanana n'iryo shirahamwe navuze komite centrale de menonite niyo irungika idufasha kugira ngo abana bashobore kubaho neza kurosa ibifungurwa abo banyeshuri bo mu bwoko bw'abatwa munezero beatrice yemeza ko vyagize akamaro kanini kuri abo bana kuko bibafasha kudadebukirwa n'ishuri ivyo vyatumye abana bahurumbira ishuri bahurumbira ishuri kuko urazi umwana aho aronka ako afungura saa sita benshi muri bo ntibagitaha saa sita bafunguye ivyo onye barahaga bakaca birirwa ngaha kugira ngo apremizi baze gusubira ku ishuri ibi bintu byarafashije nawe woja mu mihana ukabaza aba abavyeyi abavyeyi bakubwira ati ni intambwe nyamukuru kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere abana ntibagisiba abana ntibagita ishuri kuko kenshi bas basibi- basibishwa n'inzara bakabura ico bari bufungura umwana ntashobora kugaruka ku ishuri ubu unye igitigiri tutangurana naco abana umwaka turinda duheza umwaka ariko irya gitigiri nyene atabindi bihindutse abavyeyi b'abana b'abatwa bo mu kigwati ca nyangungu bavuga ko bashima intambwe abana babo bageze ko bakagira ko bagira n'ico basaba abafashe mu mugongo iryo shuri vyizigiro bicokwe salvatore ni umutwe w'imvukira wo ku mutumba wa nyangungu komine mutaha jewe ndi umutwa mukuru w'imvukira yaha nyene sinimutse mva ahandi kera uravye iyi myaka mfise nta mu- mwana w'umutwa yiga kandi ico gihe iyo haba nk'ubu nanje mba mfise akazi muri leta turanezerewe cane kuko abana bacu bariga hari abamaze kumara bakagenda kuri kaminuza hari n'abandi berekeye bazomara muri uyu mwaka biga muri cumi na gatatu ico nobwira abantu biyumviriye kuzanira ishuri ngaha hantu ndabifuriza ko bobandanya kugeza n'aho tworonka kaminuza ngaha kuko umwana iyo ahejeje ngaha akaja ku yandi mashure biramugora mu kumuha itike yo kugenda mu kumugaburira ndabifuriza rero ko bogira umugisha mwinshi uvuye ku mana yabarungitse kugira iki ciyumviro co gufasha abana babatwa eka n'abanyeshuri b'abatwa biga kuri iryo shuri bavuga ko iryo shuri ryabuguruye amaso nk'uko bivugwa na sinzi nkawe yohani yiga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ku ishuri vyizigiro jewe ndi umutwa nyene jewe niga mu mwaka w'icumi na gatatu iri shuri ryangiriye akamaro kaniniya cane ubu ndiga kandi ndamenya mu ishuri n'abandi bana mbere barimo baraza nyene bari mu mashuri y'intango bari nyuma yacu iri shuri ikintu narikundiye n'ukuntu bagenda batwitwararika cane turiga turamenya nk'ubwa mbere jewe narabona abantu bariko baravuga icongereza n'igifaransa nkumva nyene ari ikibazo kinini mu buzima ariko ubu nanje ivyo abandi bavuga icongereza n'igifaransa ndabizi kwa rino shuri hageze mu mwanya wa pose baradufungurira umukate ubuyi eka n'inyama baraduha uretse abana b'abatwa biga kuri iryo shuri hari n'abana bo mu miryango y'abahutu n'abatutsi bafise abavyeyi ba ntahonikora biga kuri iryo shuri vyizigiro igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
mu kanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya amara imbere yaho reka dusubire tubiganire ah, inshamake y'amakuru yo hirya no hino twabashikirije ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yasubiye eh, gushigikira yivuye inyuma twigoro two gusubira kugarukana demokarasi muri venezuela ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryatangaje ko umubare w'abimukira bapfa bagerageza kugana ku mugabane w'uburayi banyuze mu nyanja ya mediterane wiyongereye bikabije umwaka ushize hcr ivuga ko nibura abantu batandatu bagiye bapfa buri munsi bagerageza kwambuka iyo nyanja bavuye ku mugabane w'afurika naho mu kigobe ca aden ibiziga by'abantu mirongo itatu vyatowe inyuma y'uko abimukira ijana na mirongo itatu bazimanganye mu mazi yo mu kigobe ca aden hafi y'igihugu ca jibuti abo bantu bazimanganye igihe ubwato bubiri bw'ibira eh, kubera imikuba myinshi mu mazi yo muri ico kigobe ejo ku- ejo ku munsi wa kabiri ikibazo cy'imbabazi ku barwanyi b'imitwe itandukanye muri repubulika ya central afrique gikomeje kuba imbogamizi ku biganiro by'amahoro hagati ya guverinoma n'imitwe iyirwanya bibera i Khartoum mu- mu- muri sudani ibyo biganiro bigamije kugarura amahoro n'ituze mu gihugu kimaze hafi imyaka irenga irindwi mu ntambara z'urudaca amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika dushimire enjeniyeri peter handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasige beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije wabihagarariye ni frederic nkundikije ku kuri mikoro ari kumwe na fide niyo ngabo nanjye edi rwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika